radiyo ijwi ry'amerika
ubu ni saa moya n'igice ku mugoroba ku isaha i kigali mu rwanda n'ibujumbura mu burundi ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje mwiriwe neza mwese nshuti muduteze amatwi ubu turi kuwa kane tariki eshatu ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na Oriane itanga ishaka ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika byo ku mugoroba
binibaza bene karitsiye yuko bokwidesolidariza ko nawe uzokiriya reberiyo ahereye muri kare ntibikunda ku isi yose abashaka gutikiza bene igihugu abagwanye barabitse ubu n'umushikiranganji wo kwivuna abansi mu burundi emmanuel ntawumvukiye avuga ku mutekano mu burundi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibashikiriza mu kanya izo nkuru zirimo impunzi hamagana zaheze aho bategera gari ya moshe i budapeste muri hangariya ebola ni ikirangwa muri ebola ni mu kanya rero amakuru arambuye
dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri hangari ingenzi nyinshi zif- zipfuza kuja mu bihugu vyo mu burengero bwa buraya zizuriye zuzuriye mu kibanza abantu buririramwo amagari ya moshi mu gisagara ca budapest mu gihugu ca hangari nyuma yaho ico kibanza cari cuguruwe na polisi yamara abategetsi b'igihugu ca hangari bavuga ko atagari ya moshi n'imwe irekuriwe kuja mu burengero bwa buraya kuri uno munsi wa kane abapolisi baciye bava muri ico muri ico kibanza c'amagari ya moshi aho bari bamaze iminsi ibiri bacungereye umutekano w'abantu amajana n'amajana bariko baragerageza kurira amagari ya moshi aja mu Bu- mu budagi aho bategekanya gusaba ubuhungiro ntawuzi aho iyo nsinzi y'abantu igiye kuja mu gihe batemerewe kubandanya ingendo zabo baja mu burengero bwa buraya badafise impapuro zibaranga ku munsi wa mbere abategetsi ba hongari bari barerekuye ingenzi kujabuka baja mu burengero bwa buraya bava kuri iyo sitasiyo ya Kelete- keleti ata mpapuro z'inzira bafise aho bikaba mu gihe ubudagi bwari bwatangaje ko bugiye guha ubuhungiro abantu yamara ku munsi wa kabiri abategetsi ba hongari baciye batangura kwima inzira abantu badafise impapuro zibaranga kuri uno munsi wa kane rero victor orban umushikiranganje wa hongari avuga ko ikibazo cy'izo mpunzi ziri ku mupaka wacu atari ikibazo cy'ibihugu bya buraya ariko ko ari ikibazo cy'ubudagi ariko ntibibon- ntibabibona kimwe n'umukuru w'ina- w'inama nshingamateka y'ubumwe bw'ibihugu bya buraya wavuga ko icyo kibazo cy'impunzi atari icy'ubudagi gusa ariko ko ari ikibazo cy'ibihugu byose bya buraya avuga ko ibihugu bya buraya bisanzwe bifise abanyagihugu aba- bangana n'amamiliyoni amajana atanu n'indwi gushira impunzi ibihumbi amajana atanu mu bihugu bitandukanye ata kibazo ariko kubarungika mu gihugu kimwe ariho hoba ingorane urban avuga ko kumvikanisha no kumvikana hagati y'ibihugu bya buraya ari wo muti wo gukemura ico kibazo cy'izo mpunzi insinzi ahandi havugwa ibyerekeranye n'abimukira naho ubwato bwakoze- bukozwe mu giti bwarimo abimukira bi- bi- bibutse- bwiyubitse ku nkombe z'inyanja za mareziya hagapfa abantu cumi na batatu ibi bitangazwa n'abategetsi muri mareziya abashinzwe ibyo mu mazi bavuga ko ubwo bwato bushobora kuba bwari bucyu- bucyuye abakozi bo muri indoneziya bubajyana mu kirwa cya sumatra ubwo bwarohamaga kuri uyu wa kane hafi y'umujyi wo ku nkombe wa sabake bikekwa ko abantu babarirwa mu bihumbi aba- babarirwa mu ijana bari bari muri ubwo bwato ibi rero bivugwa n'abategetsi muri mareziya bohereje amato manini hamwe n'indege gutabara ababa barusimbutse abanyaindoneziya bagera kuri miliyoni ebyiri bikekwa ko bakora muri mareziya mu buryo bunyuranije n'amategeko bakoresha uburyo butoroshye amato apakiye akenshi bagenda ijoro birinda ko abategetsi bababona perezida w'igihugu cya guatemala otto perez molina yatanze imihoho nyuma y'aho yagirijwe ruswa kuri uno munsi wa kane umuvugizi wa leta yatangaje ko umushingantahe perez molina yari ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri yari yashikirije urwandiko rwo gutanga imihoho saa sita z'ijoro nyuma y'aho umucamanza atangiye urwandiko rwo kumuhagarika ku munsi wa kabiri abashingamateka ba guatemala bari baratan- bari baramwatse uburenganzira ahabwa nk'umukuru w'igihugu kudakurikiranwa perezida oto yagirizwa kuba yarashizeho uburyo bwo gutoza amakori butajanye n'amategeko bise the line ayo mahinyu asanzwe yari yaraherutse gutuma abashikiranganji batandatu batanga imihoho nabo nyene umushingantahe Perez arahakana ivyo yagirizwa akavuga ko yamara yiyamirije- yiyemeje gukorana n'inzego zijejwe kubitohoza Alejandro Malando yari icegera c'umukuru w'igihugu niwe agiye gufata ubutegetsi ishami rya oni ryita ku buzima OMS ryongeye kwemeza ko nta ebola ikirangwa muri liberia nyuma y'iminsi mirongo ine n'ibiri nta laboratwari yemeje ko virusi yabonetse mu ipima ry'ibizami OMS yatangaje iyo nkuru kuri uyu wa kane igihugu cya liberia kigeze ku munsi wa mirongo cyenda igihe OMS yita icyo gucungira hafi mu gihe abategetsi bashinzwe ubuzima bakurikiranira hafi bareba niba ntaho virusi yongeye gupfumurira ku itariki ya cyenda ukwezi kwa gatanu nibwo liberia yatangajwe ko nta ebola iharangwa mu cya kabiri cy'icyo gihe cyo gucu- gucungira hafi ni ukuvuga ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'ukwezi kwa gatandatu oms yavuze ko umuntu mushya yabonetseho ebola byemejwe ko umusore w'imyaka cumi n'irindwi wari wapfuye umunsi umwe mbere yaho ko yazize ebola abandi bantu byibura batanu nyuma babonetseho iyo ndwara muri abo babiri barapfuye OMS ivuga ko Ebola yishe abantu barenga ibihumbi cumi na kimwe mu burengerazuba bwa Afurika kuva yadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane harimo abagera abarenga ibihumbi bine na magana inani muri Liberia abategetsi bakomeje ibikorwa byo guhagarika iyo ndwara muri Guinea na Sierra Leone OMS mu itangazo ryayo yavuze ko ishima guverinoma ya Liberia n'abaturage bayo kuba barabashije guhashya icyo cyorezo ubwo cyari cyongeye kwaduka Ishyaka rinini muri Uganda Forum for Democratic Change FDC mu magambo ahinnye ryatoye ryatoye uwahoze hari umuyobozi waryo Dr Kiza Besige nk'umukandida w'ishyaka uzahangana na Perezida Yoweri Museveni mu matora yo mu mwaka utaha w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu iyi hazaba hari inshuro ya kane Besigye agerageje gukura ku ntebe Museveni umaze imyaka hafi mirongo itatu ari ku butegetsi ishyaka FDC ryatoye kuwa gatatu mu nama nkuru y'ishyaka y'i Kampala Besigye yatsinze muri iryo tora umusirikari uri mu kiruhuko akaba ubu ari umuyobozi w'ishyaka FDC General Mugisha Muntu Alex Atuhere umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru The Ugandan Daily Monitor yabwiye ijwi ry'amerika ko besigye yatsindiye uwo mwanya n'amajwi agera kuri mirongo irindwi ku ijana yavuze ko igisigaye ubu ari uko iryo shyaka fdc rishakisha uburyo besigye yazabona amajwi menshi mu matora y'umwaka utaha kurusha ayo yabonye ku nshuro eshatu ziheruka ubwo yari kandida perezida radiyo ijwi ry'amerika iyi gahunda tuyibagezaho buri munsi kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com kuri facebook adresi yacu ni radiyo yacu site yacu ya internet ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu burundi leta y'u Burundi yahaye indwi zitatu inzego z'umutekano kuba zakuye ibigwanisho ku batazi- ku babitunze batabifitiye uruhusha mu kiganiro n'abamenyeshamakuru abashikiranganji bane uw'umutekano wo kwivuna abansi uw'ubutungane n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu bavuga ko uzosubiza ibigwanisho ku gushaka kwiwe atazokurikiranwa n'ubutungane inkuru ya fidelite ishatse Muri ico kiganiro abashikiranganji bane bose bagarutse ku mutekano muke na cane cane urangwa wa makomine ya Musaga, Nyakabiga hamwe no mu Bwiza muri quartier ya Jabe. Abo bashikiranganji mu ijambo ry'intangamarara ryasomwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye basaba abatunze ibigwanisho batafitiye uruhusha kubisubiza ku gushaka kwabo kandi bakanavuga yuko uzogisubiza atazoheza gukurikiranwa n'amategeko ko bibaye ngombwa azonakingigwa.
kandi nubwo yosaba kumbure ko yokingirwa kurusha kumbure kumbura ati jenge naho ndagisubije barangirira nabi ivyo heza akabivugana n'abajejwe inzego z'umutekano nayo kibazo c'imaze iminsi vyibonekeza aho abantu bafatwa nk'imbohe mu gihe abapolisi bariko barasaka aha tukagaruka nk'ibimaze iminsi bibera kwijabe aho igipolisi kiriko kirasaka atawinjira canke ngo asohoke umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni amenyesha ko ivyo babikora mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu icyo ntusaba umu- umunyagihugu uwo ari we wese namwe bwamenyesha amakuru ni ugutandukanya ibihe tugatandukanya n'ibikorwa ingene bikorwa iyo hari inkozi z'ikibi zihaye kurasira mu banyagihugu mbere abakomereka bagakomereka n'abapfa bagapfa kugira ngo icyo gikorwa giheze gikorwe neza ibyo birwanisho bibonekane ndetse n'ababikoresha babonekane kirahambaye gusumbaho abantu boza kwihereza amabarabara ngo bagiye gukora bamwe bakagwa mu mitego abandi bagahura n'ingorane abandi bagakomereka abandi bagahwera ibibi rero birarutana umushikiranganji wo kwivuna basi wewe yasavye abanyagihugu baba muri iyo micungararo kwivangura n'abo yita inkozi z'ibibi Sinibaza bene karitsiye yuko bokwide solidarize ko nawe uzokreya rebellion ahereye muri kare ntibikunda kwisi yose abashaka gutikiza bene gihugu abagwanye barabizi igihe rebellion yatangura yatanguriye mu kamenge mugabo urabona muri kare mugabo kugire ibe rebellion ikaze iye mwisha kuburyo rero wotangura rebellion muri kare ukayiheza ugafata igihugu cyo numva yezo ko bigoye kwe cyo gituma rero bene gihugu bo, bo kwivavanura nabo bantu iyo nzira ntishika nayo ku bijanye n'ihohoterwa ivuga ko rikorerwa abafungirwa mu busho bw'iperereza umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni yishuye ico kibazo inkozi z'ikibi zishitse mu nyamiramabi cyane mu gisata c'iperereza bivana n'ingene zashitseyo inyinshi na cyane cyane abo bakoresha ibigwanisho bashikayo bakomeretse abandi bakubaguritse kubera ingene vyagenze kugira ngo bafatwe ivyo byose rero binjiranye mu busho bw'inyamiramabi bagasohoka bavuga ngo ni uguhohoterwa bibatari vyo kuko uguhohoterwa birafise ingene birabwa si uwo ari we wese rero yocaza uno munsi agaca avuga ngo aa ubu ndamubonye ko inkovu yarahohotewe kandi yarigeze kurwara igihute bakakimena ku kibazo kijanye n'igitigiri nyezina c'abamaze gufatirwa mu makomine ya Musaga Nyakabiga hamwe no kwijabe nta nyishu caronse umushikiranganji w'ubutungane yavuze ko bigoye kumenya ico gitigiri na igihe umwanya ico kiganiro bahaye abamenyesha makuru cyo kiraba ngo hariho abariko barafatwa ibujumbura Fidelite yishatse kubw'ijwi rya Amerika urakoze fidelite kuri iyi nkuru tukiri rero kuri iki kibazo cy'umutekano mu burundi mugenzi wacu etienne karekezi amaze kuvugana na anshel niko yagize perezida w'umuryango urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu burundi rigiteka radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje tubagezeho iyo nkuru
mushingantahe anshere niko yagize abashyikiranganji bane ba leta y'u burundi ese abayobozi ba guverinoma baba bahumurije abanyagihugu mu kiganiro batanze ku banyamakuru mu kanya gashize ya ndetse mbere icyo numvise numva ko ntibahumurije abanyagihugu ko tumva ko bavuze ko mu minsi mike y'inyigoranisha utazoba yabitanze azokwiboneraho aho rero mu ngabo rero icyo kidusera amakenga tuca turubona ibyari bimaze iminsi bibaho hari amakaritsiye nyakabiga jabe musaga abantu bagu- bagumye bugaranywe abagwariye mu abagwaye ntibaronka ubu- u- ukuntu baja kwivuza ndetse mbere n'abaja gusuma ntibaje no kwibutike rero umuntu aca yiyumvira ati none yamaze kuvuga ibyo ejo hazoba iki ko n'ibiri byari bimaze iminsi byari biteye ubwoba aha rero ikindi kintu umuntu at- eh, atokwirengagiza ni uko ubu ndetse ugufata abantu ugufata urwaruka rwagiye mu myiyerekano hari n'ibindi novuga byadutse umengo ni urudandazo ibyo rero wagiye abashikiranganje bavuze ejo abapolisi bagiye kugwiza gufata abantu benshi babaka amafaranga menshi atanayo bari bafise aho wumva ubu hari umuntu afatwa ugira arekurwa agatanga ibihumbi amajana abiri ibihumbi amajana ane uwo batse bakiri ibihumbi mirongo itatu cyangwa mirongo ine nkamwe se muhana hagati y'akazina muntu musanga guverinoma yakora iki kugira ngo ibibazo nka biriya bivugwa muri za karitsiye za musaga eh, jabe na nyakabiga n'ahandi bibonerwe umuti urambye kugira ibyo haboneka umuti urambye ni uko karekezi ubu uriko uraraba nti- nti- nta mahoro azoboneka amahoro arama mu gihe bariko barondera ibigwanisho mu makaritsiye gusa bo- ya- bavuga ko yagize imye- yagize imyiyerekano tuzi yuko n'imbere y'uko hari imyiyerekano bavuga ko hari imbonerakoze z'ibigwanisho hirya no hino ubu rero bariko basaka muri ayo makaritsiye tutazi none ayo makaritsiye niyo afite inkoko inko zavuze kuva na kare ndetse mbere n'aba- n'aba- n'ababa muri ayo makaritsiye batwa abajene ba- bari mu migambwe itwarwa n'abandi izo nkoni izo nkoni nazo ziba ziri mu ijabe zishobora gusangwa zisangwa n'abanyakirija zishobora kuba zisangwa n'aba- n'abanyagihuje canke he tugira tuti rero kugira ngo nawe kaboneke amahoro arama ni uko bosaka ibigwanisho mu makaritsiye yose kandi bakabi- bakabisaka mu masaha novuga arekura nta gipolisi kijya gusaka mu ijoro nta gipolisi gifata umuntu eh, isa- saa kumi na zibiri zarenze no mu gitondo cy'ubucugucugu bararindira bugaca hanyuma bakinjira mu nzu ntabwo byakabonetse aho ubona umupolisi yinjira aga- akamena inzu akamena intuze ata- ata muntu ari nyeneyo bahagenda aho byibonekezaho ndetse mbere ubu n'ubusuma busigaye burimo bagenda batwaye ibintu byo mu nzu byose bagenda batwaye ibintu byo mu butike byose mukurikije amakuru abageraho aho muri liga iteka iki kibazo cy'umutekano muke kiri mu murwa mukuru bujumbura cyangwa se kiraboneka no mu zindi ntara z'igihugu oya sinumva ntikiri bujumbura cyane bujumbura niho kiri cyane rwose kubera ko twabonye habonetse abaja mu manifestasiyo mugabo ugiye muri muyinga urasanga abapfunzwe ku- bapfunzwe batari ku batari ku n'umugabo muri ku butegetsi ugiye muri bujumbura rirara abantu birirwa barapfa barapfa mu ijoro ijoro ryose ntibyijana ugiye mu ndetse mbere no mu zindi ntara mugabo si ku ru- si ku rugero bingana aha rero mugabo ngarutse ngaho urumva ubu ubwicanyi usanga usanga bwibonekeza uyu munsi umuntu arapfuye kubera ari muri CNDD ejo harapfuye kubera umuntu ari- ejo hapfuye undi ari muri FNL cyangwa muri MS urumva ni novuga nti nagahomera buntu kuko ntitubyatsi tumeje ibintu bizohagarara ryari kuko abantu bariko baricana n'abantu bavukana n'abantu bene wabo mugabo ugasanga bari kuhapfa ibintu batopfura ugasanga umusenede yishe ms kandi bavukana ndetse mbere bose n'abarundi bose n'abarundi ntawe arakwiye kugira impuze tugira tuti rero ni ukuri turabona ibiko biraba muri bujumbura rirande tukabona ibiba muri meri bitandukiye mu zindi ntara izo babe- izindi ntara bitarashikamo kuko ari intara zibonekeza mugabo atari kuri ubu- ku rugero buri rw'ibujumbura
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
barakoze cyane Lady Gwema hagize iminsi hibonekeza gusegerereza ku basanzwe kuba- kubas- kud- uh, kudasanzwe ku bagize- ku bageze mu zabukuru murantunga mu gisagara ca kirundo bavuga ko bibatuma bi- babitumwa n'inzara n'ubukene inkuru ya jean bosco ndarurinze
ahamaze iminsi haboneka cyane abantu basegerereza ni ku kigo cy'ababikira b'urukundo benshi bita bakarikita abahora baje gusegereza mu bibanza bitandukanye bagize iminsi bakoranira kuri ico kigo kubera ko bumvise ko hari imfungugwa zizoronswa abatishoboye ku munsi mukuru ugiye kuba muri ico kigo wo kwibuka mama tereza b'ikarikita yashinze uwo muryango inzara nyene yatwicaritse ngaha twaje kuraba aho tugaburira aha tubasanze ni hehe ni ku bakarigita ku babikira b'abakarigita ku ngoro y'umunezero twajya gushaka utwo turya inzara yatwishe ni kubera iki harimo abatamakazi cyane Eh, kubera tutishoboye kubera turi bantu aho nikora ataka twirengeje inzara iryange twica uwo mama tereza rero niwe yashinze intuze imbabare zo mu bihugu byose niwe yari umuhindikazi none rero bazaba babitse umunsi yapfiriye itariki zitanu mu kwezi nyine kw'icyenda nicyo gituma rero nk'abantu bose bo mu mibano turaza nyine tukaza gusenga mugabo n'abandi bose bakaza n'aba- n'abatasubye gusenga akaba habihari aho kuri ico kigo co kimwe no ku bindi bigo vy'abihebeye imana mbese n'imbere y'uburiro hama ibirindiro vy'abageze mu zabukuru basegerereza icyo tuharondera tuba tuzi kwisabira agafaranga nta kindi ni bande baheza bakabaha ako gafaranga abo basohoka aho basohoka ni hehe aho basohoka bavuye kujya bona baguha yego bahora bahampa mugabo ubu nta- ubu nta mafaranga kihari
mbe mwiyumvira ko yabuze kubera iki
Oe, twahora turonka yemwe mugo si nka mbere oya ahandi urose wahora utahana nkangaha Eh, twahora dutahana nka nka bitatu ubu naho ushobora kuronka bingahe
ubu eh, u- urose nakusumisha ubugwayi urukundo rwagabanutse mu miryango rutuma abageze mu zabukuru batitabwaho n'ababarutse ko ni kimwe mu bituma bagwirirana mu mabarabara basegerereza uko niko umushinga amateka reveriyani nziga masabo yaramutswaye intara ya kirundo imbere y'uko asubiza imfunguruzo kuri ubu wa gatanu icese abibona abatamakazi bafise ingorane y'uko batafise inguvu zo gukora hanyuma ugasanga mu- mu miryango nabo babamwo abana babo kubera ibibazo bitandukanye bafise umengo nta n'urukundo rugihari rwo kwitaho abavyeyi eh, baba bageze mu zabukuru ugasanga rero bari ngaho o bataronka ikibafasha bagaca bafata ingingo yo kuza baragenda ku bigo bitandukanye dufise hano mu ntara canye na hano kuri province na cane cane iyo bumva yuko hari akantu dufise twashobora kubafashisha ni nico kibazo je mbona gihari ariko muri rusange nta nta kibazo kidasanzwe gihari co- cotuma gisigura ngo abantu barashonje ngo baze gusabiririza ku ruhande rw'abajejwe intwaro abo bageze mu zabukuru bafashwa mu buryo bubayabaye reveriyani nziga masabo umushinga amateka dore nta mugambi ndasanzwe tubafitiye iyo baje bagasanga ntuzeye hano kuri province turafise nk'ibifungurwa nk'ubu wowe tuba tuyiteze yuko n'abahunze bariko barahunguka iyo bafise ibibazo bitandukanye tuza turabafasha ko- tukabaha bike bike nabo turabashyiramo tukabafasha ariko umugambi hanini nyamukuru ni leta izofa- izowufata muri wa mugambi eh, w'igihugu ujejwe gukinga no guteganiza akazoza abenegihugu niho hashobora kuzojamwo iyo mi- iyo migambi yo gufasha abageze mu zabukuru nko gushyiraho ibigo bashobora kurererwamo urumva rero si ibintu byihuta ni umugambi uzo- uzoza urashyirwa mu ngiro uko uburyo bw'igihugu bubonetse hamwe no guhimiriza rero na cane cane abarongoye imitumba eh, abo basa- abo basabiriza baba bava kugira ngo barabe ingene boza baraba- barabafasha bonyene aha mwomenya ko mu gihe bimaze kugaragara ko hari abageze mu zabukuru babimazemo imyaka ko hatarusasuma canke ivyigwa birakorwa kugira ngo hamenyekane ibitigiri vy'abageze mu zabukuru batunzwe no gusegerereza mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
nyakubahwa ndasabye ijambo ndasabye ijambo hora numa bangaho ndasabye ijambo erega ndafite icyo mvuga oya nta jambo ngaho webye ugira uvuge turabizi nta byubaka uvuga none si muri demokarasi amunyima ijambo sindi umunyapolitike ninde yakubwiye ngo abanyapolitike mwese mutegerezwa kuvuga abanyagihugu ko batakwizeye ugomba kubanyaga ubutegetsi ngo ngwiki abatatowe nta jambo dufise muri demokarasi mutaduhaye ijambo tuzoryiha eh none demokarasi ni akajagari ngo muzokwiha ijambo muzobikora bibakore mudukome tubakomeretse ari ivyo muzohiga duhigure muzobumba tumena mwubake dusambure murahirahira tuzobereka ingene intama yambagwa uturusha abanywanyi muhaguruke duhaguruke mwiruke twiruke akazoruta kandi kakamire murabona
yemwe ga yewe ndumiwe umva iyo mvugo y'abanyapolitike bacu mwabantu mwe oya ni ukuri demokarasi y'ukuri ishingiye ku nama n'ingingo mw'abanyapolitike nimuhana ijambo muvugane umutima mu nda muvuge ibyubaka igihugu ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ca search for common ground burundi
reka tube tubumvishije akaririmbo ka yaya jamal kitwa ibyo nabonye
ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe ndwaye amaso mana mbabarira ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe ndwaye amaso mana mbabarira nabonye abantu b'ingeso mbimbi nyinshi zitandukanye mbona abantu b'imico mibi mibi myinshi itandukanye byo bikazana ingane mu bihugu no mu miryango bigatuma abana bawe tubana tutumvikana mana nkumbure ni jewe ngana n'ubumuga bw'amaso baba mbona ibintu nkafite bibi kandi ari vyiza acira urubanza bona ategerezwa kurucira nimba ari uko bimeze mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe ndwaye amaso mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe ndwaye amaso mana mbabarira nabonye abantu bica abandi kandi batabarya mbona n'abandi bicwa nabo bashize ku isi mbona dupfa ku isi kandi dupfa tukabisiga hakaba n'abandi badatinya kwigira wewe mana wumbure ni jewe ngenda mbona ibihushanye kuko bingora kumenya inkozi y'ikibi n'umweranda hari n'igihe mbona ibirengeye ukwemera kwanje abisi niko tumeze mana tubabarire ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe ndwaye amaso mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimba ari jewe ndwaye amaso mana mbabarira
twizere ko aka karimbo kabanejereje iyi ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri site yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi ingenzi nyinshi zipfuza kuja mu bihugu vyo mu burengero bwa buraya zuzuriye mu kibanza abantu buririramwo amagari ya moshi mu gisagara ca budapest mu gihugu ca hungary nyuma yaho ico kibanza cari caruguruwe na polisi yamara abategetsi b'igihugu ca hungary bavuga ko atagari ya moshi n'imwe irekuriwe kuja mu burengero bwa buraya ishami rya onu ryita ku buzima oms ryongeye kwemeza ko nta ebola ikirangwa muri liberia nyuma y'iminsi mirongo ine n'ibiri nta laboratwari yemeje ko virusi yabonetse mu ipimwa ry'ibizami oms yatangaje ayo makuru kuri uyu wa kane ko igihugu cya liberia kigeze ku munsi wa mirongo cyenda igihe oms yita icyo gucungira hafi mu gihe abategetsi bashinzwe ubuzima bakurikiranira hafi ibi ba- bareba niba nta virusi yongeye kwapfumurira perezida w'igihugu cya guatemala otto perez molina yatanze imihoho nyuma yaho yagirijwe ruswa kuri uno munsi wa kane umuvugizi wa leta yatangaje ko umushingantahe perez molina yari ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri yara- yara- yaraye yashikirijwe urwandiko rwo kuvuga yuko atanze imihoho nyuma yaho umucamanza atangaje ko agiye guhagarikwa ishyaka rinini muri uganda forum for democratic change fdc mu magambo ahinnye ryaratoye ritora uwahoze ari umuyobozi waryo dr kiza besige nk'umukandida w'iryo shyaka uzahangana na perezida yoweri museveni mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu iyi azaba ari inshuro ya kane besige agerageje gukura ku ntebe museveni umaze imyaka hafi mirongo itatu ari ku butegetsi ishyaka fdc ryatoye kuwa gatatu mu nama nkuru y'ishyaka yabereye i kampala Nshuti mwese mukundira ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri uno mugoroba bigarukiye ngaha turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma turafashije turashimiye na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro hano i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka na eugenia mukankusi tubashimiye mwese kuba mwateze amatwi tubifurije amahoro y'imana mugire ibihe byiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.